iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti muduteze amatwi mwaramutse neza ni eugenia mukankusi basuhuza mbaha n'ikaze muri aya makuru mwumva kuri radiyo no ku mbuga zitandukanye mu rwanda hasigaye gusa amezi arindwi hafi umunsi ku wundi ngo amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abagize inteko ishinga amategeko akorwe twifuzaga yuko byaba nibura buri karere kakagira umunsi wako ariko kugeza saa makumyabiri n'ine biravunanye usanga gukora uturere tubiri umunsi umwe bikaba bihendaga cyane uyu ni frank habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryemewe rikorera mu rwanda muri kongo abaturage mu duce twa masisi na rucuru bakomeje kwibaza uburyo bazahagararirwa mu myanya itandukanye ya politiki kandi nta matora hateganyijwe ubu kubera umutekano muke naho muri etiyopiya uwari minisitiri ushinzwe iby'amasezerano y'amahoro tayidendeya yaraye yirukanywe muri guverinoma ahita atabwa muri yombi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri etiyopiya uwahoze ari minisitiri ushinzwe iby'amasezerano y'amahoro tayi dendeya yirukanwe muri guverinoma ahita atabwa muri yombi arebwa gukorana n'inyeshyamba thomas kamirindi aba iyi nkuru Aye Dendeya ni umwe mu bayobozi bo hejuru mu ishyaka rya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yafunzwe yaramaze iminsi anenga guverinoma ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yananiwe kugarura amahoro mu gihugu urugero mu cyumweru gishize yatangaje ko guverinoma ifite uruhare runini mu ipfuba ry'imishyikirano ya kabiri yabereye mu kwezi gushize muri tanzania n'umutwe w'inyeshyamba zabo mu bwoko bwa oromo witwa oromo liberation army ola mu magambo magufi uzwi nanone ku mazina ya oneg na olf shene kuri uyu wa kabiri ibitangazamakuru bya leta ya etiyopiya bivuga ko yazize kugambana n'inyeshyamba kugira ngo bahirike ubutegetsi ku ruhande rwayo polisi y'igihugu yatangaje ku rubuga rwabo rwa facebook ko yafunze taye kuri uyu wa kabiri kubera gukorana n'imitwe irwanya amahoro kugira ngo basenye etiyopiya iri tangazo riherekejwe n'amafoto y'imbunda amabendera y'inyeshyamba na telefone zigendanwa polisi yemeza ko yabisanze kwa taye mu rugo iwe kandi ko ari bimwe mu bikoresho byo gushyira mu ngiro umugambi wo guhungabanya igihugu rivuga ko bahafatiye n'umwe mu nyeshyamba za olf shene wakoreshaga ibimuranga byinshi bitandukanye wari uhihishe olf shene irwanya leta ya etiyopiya kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani guverinoma ya etiyopiya yayishyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ya etiyopiya ivuga ko imirwano yakurikiye imishyikirano ya nyuma yapfubye imaze guhitana abasivili barenga mirongo itanu taye dendeya nawe ni uwo mu bwoko bwa oromo bwa mbere bufite abaturage benshi kurusha andi moko yo muri etiyopiya ni nka kimwe cya gatatu cya miliyoni ijana na makumyabiri zigize igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarwana mu burasirazuba bw'icyo gihugu bemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri kuwa mbere edi rwema atugezeho ibindi kuri iyi nkuru ni agahenge bivugwa ko gashyigikiwe n'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'amerika white house itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inama y'igihugu ishinzwe umutekano riravuga ko ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro zigomba guhagarika imirwano kugira ngo abarwanyi bari mu mujyi wa mushaki n'umuhanda rp icumi mirongo itatu ujya kirorirwe na kicanga bashobore kuhava umuvugizi w'iyo nama adrian watson yavuze ko leta ya amerika izakoresha inzego zayo z'ubutasi na diplomasi kugira ngo irebe imyitwarire y'ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe cy'agahenge kumvikanyweho mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe gushize umuyobozi w'ibiro bishinzwe ihuzabikorwa ry'inzego z'ubutasi muri leta zunze ubumwe za amerika avril haines yari mu ruzinduko mu rwanda no muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri urwo ruzinduko yabonanye na perezida paul kagame w'u rwanda na felix tshisekedi wa kongo baganiriye ku ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo
imibare ya onu igereranya ko abantu miliyoni mirongo ine n'icyenda n'ibihumbi magana atanu bazahura n'inzara mu burengerazuba bwa afurika muri uyu mwaka utaha biturutse ku ruvangitirane rw'ubushyamirane ihindagurika ry'ibihe n'ibiciro by'ibiribwa byazamutse umuryango w'abibumbye watangaje iyo mibare ejo kuwa kabiri iri hejuru kane ku ijana kurenza uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu bihugu byo ku nkombe abantu byitezwe ko bazagira inzara ikomeye bashobora kuzagera muri miliyari esheshatu n'ibihumbi magana abiri mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane inyongera ya cumi na gatandatu ku ijana kuri uyu mwaka nk'uko ubusesenguzi bushya mu karere ku bwihaze mu biribwa bwashyizwe ahagaragara na porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu bubigaragaza hamwe n'ibigo byita ku butabazi ubwo busesenguzi bwasanze ingo hejuru y'ebyiri kuri eshatu mu burengerazuba bwa afurika no muri afurika yo hagati zitazabasha kubona ibifungurwa bikungahaye mu ntungamubiri ikiguzi cy'ibiribwa bya buri munsi mu bihugu byo hagati muri saheli ari byo burkina faso mali na nigeri kiri hejuru ijana na cumi ku ijana ugereranije n'umushahara w'umunsi mu karere ibihugu byo muri saheli byibasiwe n'inyeshyamba za kisilamu zakuye miliyoni zigera muri enye z'abantu mu ngo zabo no mu bikingi byabo nk'uko imibare ya onu ibigaragaza muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho hahora ubushyamirane bwakuye miliyoni zigera muri zirindwi z'abantu mu byabo ibibazo byugarije saheli byatumye abantu bahungira mu bihugu bituranye nko muri cote d'ivoire togo na ghana ubu iri mu bibazo by'ubukungu bitigeze bibaho mu kinyejana gishize orosibo umushakashatsi mukuru muri porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu avuga ko ubu hafi mirongo inani ku ijana by'abantu bafite ibibazo byo kubona ibiribwa bari mu turere twayogojwe n'ubushyamirane yaburiye ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kuzarushaho kuba nabi mu duce tumwe na tumwe mu gihe abantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu bashobora guhitanwa n'inzara mukomeje kumva radijwi rya amerika iravugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane inteko ishinga amategeko y'ubwongereza yatoye umushinga w'itegeko riha uburenganzira leta bwo kohereza impunzi n'abimukira mu rwanda venuste nshimiyimana wakurikiranye impaka zagiwe mbere yo gutora uwo mushinga batoye gute bisobanuye iki
icyo nakubwira ni uko ishyaka riri ku butegetsi ryatoye iri tegeko ku bwiganze bw'amajwi mirongo ine n'ane abatoye yego ni magana atatu na cumi na batatu abatoye oya ni magana abiri na makumyabiri n'icyenda ni insinzi rero ikomeye kuri minisitiri w'intebe rishi sunake kubera ko bamwe mu badepite bo mu ishyaka rye bari bakomeje kugaragaza ko iri tegeko bataryishimiye ndetse kuri uyu wa kabiri yatangiye umunsi ahura na bamwe muri bo abagera kuri cumi na batanu kugira ngo abumvishe ko bakwiye kumushyigikira byaraye bibaye rero baratoye bahisemo gushyigikira gahunda y'ishyaka yo kurwanya abinjira mu gihugu nakubwira ko abadepite mirongo itatu na barindwi bifashe ntibatore ikindi ni uko ishyaka riri ku butegetsi rivuga ko uyu mushinga w'itegeko ugamije kugabanya abinjira mu bwongereza basaba ubuhungiro cyangwa se bahimukira bahasanze imiryango yabo cyangwa se bazanywe n'izindi mpamvu zose zituma umuntu ahitamo kuva aho yabaga akajya ahandi none ubu hagiye gukurikiraho iki
uyu mushinga w'itegeko watowe n'abadepite watowe ku nshuro ya kabiri hasigaye rero kugira ngo rijye muri za komisiyo zigomba kongera kurisuzuma ibyasabwe ko bihindurwa bigahindurwa nyuma rikongera rigatorwa bwa gatatu bikaba biteganyijwe ko bizaba mu ntangiriro z'umwaka utaha bamwe mu badepite mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abakonserivateri baravuga ko ibyo bifuje ko bihinduka n'ibidakorwa batazaritora ibyo nibirangira rero rizagomba kwemezwa n'abo nakwita abasenateri n'inteko bita house of lords igomba kwemeza iryo tegeko ishobora gusaba ko rihindurwa rikagaruka mu nteko y'abadepite kugerwaho izindi mpaka mbere y'uko uwo mushinga w'itegeko utorwa hari habanje kuba impaka kandi ndende abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho barabivugaho iki icyo nakubwira ni uko wifuzaga yuko ritatorwa ariko ryatowe ariko nari nakubwiye yuko ndetse umuyobozi w'ishyaka ry'abataravayisite kirisitama we yavugaga yuko abona ko iryo tegeko ritorwa n'ubwo bwose yavugaga ati hazaba induru nyinshi hazaba ukwitotomba kwinshi ariko ntibizabuza iri tegeko gutambuka unyemerere mpere kuri minisitiri w'intebe rishishinake wishimiye ko abagize ishyaka rye bamushyigikiye akoresheje urubuga rwa ekisi rwahoze margaret wita yavuze ko hagiye gukorwa ibishoboka kugira ngo uyu mushinga w'itegeko uzaba itegeko uzabe itegeko ryatuma bimukira batangira kujyanwa mu rwanda bityo bigaca intege abinjiza abantu mu bwongereza bakoresheje ibyo abantu bamaze kumenyera nk'amato mato abatavuga rumwe n'umutegetsi rero cyane cyane bo mu ishyaka ry'abatravayisite bakomeje kwibaza ukuntu iyi gahunda izashoboka bakibaza cyane cyane ku kiguzi cyayo basanga amafaranga azakoreshwa ndetse n'amaze gutangwa ari menshi ayo kohereza abantu mu rwanda ahubwo bakavuga yuko ayo mafaranga yakoreshwa n'abapolisi bacunga imipaka y'ubwongereza hari umudepite w'agace ka vokisoro witwa florence esharu wavuze ko ayo mafaranga ahabwa u rwanda yari akwiye gukoreshwa mu kubaka ibitaro n'amashuri mu bwongereza ndetse no kwakira abandi bakiriwe hano mu bwongereza ariko bagahabwa aho baba hatunganye hameze neza ndagushimiye cyane venuste nshimiyimana urakoze cyane nawe iteka rya perezida ryerekeye amatora ryagennye ko amatora ya perezida wa repubulika y'u rwanda n'ay'abagize inteko ishinga amategeko azabera umunsi umwe ni mu mezi arindwi ari imbere temisitokere mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ingengabihe y'aya matora yombi nk'uko bikubiye mu iteka rya perezida iragaragaza ko itorwa ry'umukuru w'igihugu ndetse n'iry'abadepite mirongo itanu na batatu batorerwa ku ntonde z'amashyaka no mu bakandida bigenga yombi azaba ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwa karindwi ku banyarwanda b'imbere mu gihugu no ku ya cumi n'enye y'uko kwezi ku baba mu mahanga ni mu gihe ku bandi badepite bahagarariye inzego zihariye zirimo iz'abagore urubyiruko n'abafite ubumuga bitorwa ryabo ryashyizwe ku itariki ya cumi n'esheshatu y'uko kwezi kwa karindwi inzego z'ubutegetsi zatangaje ko guhuza itorwa rya perezida n'iry'abadepite byakozwe hagamijwe kugabanya ingengo y'imari aya matora yatwaraga mu gihe yabaga akozwe mu bihe bitandukanye ku bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza iyi ngengabihe igaragaza ko bizamara ibyumweru bitatu uhereye ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku ya cumi n'eshatu y'ukwa karindwi ku itora ry'umukuru w'igihugu bigaragara ko ryigijwe imbere hafi y'ukwezi ugereranyije n'iryaherukaga mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ryari ryabaye mu ntangiriro z'ukwa munani k'uwo mwaka kugeza ubu perezida paul kagame w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane na depite frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green party of rwanda nibo bamaze gutangaza ku mugaragaro ko baziyamamaza ku bijyanye n'ingengabihe depite frank habineza agasanga igihe cy'iminsi yo kwiyamamaza cyagenwe kidahagije twifuzaga yuko byaba nibura buri karere kakagira umunsi wako ariko kugira iminsi makumyabiri n'ine biravunanye usanga gukora uturere tubiri umunsi umwe bikaba binyuranye cyane so icyo cyo sinzi uko bizagenda ariko byari kuba byiza iyo ibyo nibura byari kuba igeretse iminsi mirongo itatu bwana frank habineza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nabwo yari yiyamamarije intebe y'umukuru w'igihugu atsindwa na perezida kagame frank habineza na philippe mpayimana umukandida wigenga ntibabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana kuri mirongo icyenda n'umunani n'ibice mirongo irindwi n'icyenda ya perezida kagame uyu mukuru w'ishyaka democratic green party of rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko yiteze ko noneho we n'ishyaka rye bazitwara neza mu matora ataha twakurikiye mu matora ushize turi ishyaka ryari rimaze igihe gito yari rimaze kwemera mu gihugu ubwo twari twaremewe muri bibiri na cumi na gatatu tujya amatora muri bibiri na cumi na karindwi ariko ubu hakeye imyaka icumi tumaze kwemerwa kandi twe ishyaka ryacu ryamaze gushinga imizi dufite inzego z'ishyaka zisanzwe mu turere twose mirongo itatu turumva ko ishyaka ryacu rizajya amatora rifite inzego zose zuzuye iz'ishyaka iz'abagore iby'urubyiruko n'iz'ishyaka zisanzwe mu gihugu cyose ni imbaraga zikomeye cyane tuba tudafite cya gihe ikindi kandi tumaze n'igihe natwe imyaka itanu turi mu nteko ishinga amategeko murabizi ko turi mu nteko ishinga amategeko cy'abadepite ndetse no muri senateri yo umusenateri tunavuga yuko mu by'ukuri tugiye kujya muri aya matora hari ikinyuranyo gikomeye cyane kurusha icya mbere kuko dufite icyizere yuko azagenda neza kurusha ya mbere perezida kagame utegeka u rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru jeune afrique yavuze ko ashimishwa n'icyizere abanyarwanda bamufitiye kandi ko azabakorera igihe cyose azaba abishoboye hashingiwe ku itegeko nshinga rishya perezida paul kagame ubwe afite uburenganzira bwo kwiyamamaza izindi nshuro ebyiri ni nyuma yo gutegeka manda eshatu yagiye yegukana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugeza ubu manda agiye guhatanira ikaba ari iy'ubugira kane mwibutsa ko bitandukanye n'amatora atatu aheruka aho umukuru w'igihugu yatorerwaga manda y'imyaka irindwi ubu itegeko nshinga ry'u rwanda rivuguruye riteganya manda y'imyaka itanu bivuze ko uzatorwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri iri tora ritaha azatangirana na manda y'imyaka itanu tuve mu rwanda tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu duce twa masisi na rucuru bakomeje kwibaza uko bazahagararirwa mu myanya itandukanye ya politiki mu gihe nta matora ahateganijwe kubera ikibazo cy'umutekano muke kuri izo mpungenge mugenzi wacu edi rwema yabibajije ayo bangira safari depite ku rwego rw'igihugu uhagarariye agace ka masisi mu ntara ya kivu ya ruguru ukuntu bifashe ni uko muri masisi rucuru amatora yayo ntabwo azaba muzi ko kariya karere gafashwe hariho ibice bifashwe n'abanzi bacu ba M23 icyo dutegereje ni uko gusa inyuma yo gutsinda intambara kuko tuzi dufite icyizere cy'uko guverinoma ya congo izatsinda ifatanyijwe n'abasore bacu b'abazarendo tukimara gutsinda iyo ntambara seni yatwemereye ko izareba ukuntu yatwohereza amamashine ikaduha iminsi mikeya ariko ahubwo ikohereza amamashini menshi ku buryo bishobotse mu minsi cumi n'itanu twakora batanga amakarite inyuma ibindi bikorwa by'amakampani n'amatora agakurikira amatora ya masisi na rucu azaba ako azaba igihe amahoro azaba amaze kugaruka abaturage bakazabasha gutora abadepite kuko perezida we azaba amaze gutorwa hanyuma depite safari gutsinda iyo ntambara ni kimwe gutegura amatora ni ikindi igihe bigoranye bigafata umwanya munini bwo bizagenda gute nk'amwe mwari musanzwe muhagarariye abaturage muri utwo duce bizagenda gute kuri mwebwe icyo kibazo twakigejeje ku kuboye constitutionnel niyo izafata icyo icyemezo duva mu minsi hano iri imbere izabasha gufata icyemezo ariko nta kuntu igihugu cyabaho kidafite abantu bahagarariye uturere kandi uturere dufite ibibazo by'umutekano by'intambara nduva ntabwo nk'igihugu bashobora kwemera ko twagira inteko nshinga amategeko idafite abantu bahagari abo baturage dutegereje ko kuburiye konstitutioneri ifata icyemezo kuko niyo ifite ubwo burenganzira se niyo ikoresha amatora kandi se niyo iri tayari igisigaye gusa ni umutekano igihe umutekano uzaba umaze kugaruka izahita ikomeza gahunda yazo kuko yo yamaze kubyitegura byose ku bijyanye n'umutekano muri ako gace twabonye itangazo ryasohowe na leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko habayeho ukumvikana hagati y'u rwanda ndetse na congo ku buryo habaho agahenge k'amasaha mirongo irindwi n'abiri ako gahenge karahari muri iki gihe sinabimenya neza kuko ngewe duva iyo tangazo yasohotse muri masisi kandi tukaba dufite ikibazo cy'amakomunikasiyo bafite amakuru yose ariko icyo nzi cyo ni uko imirwano iracyari amakuru ya nyuma nabonye niba atari mu gitondo ejo bari barimo kurwana ako gahenge sinzi niba karatangiye cyangwa kazatangira ryari ariko icyo twebwe dushaka ni uko intambara roho irangira ntabwo dushaka agahenge dushaka umutekano urambye hanyuma nk'amwe muhagarariye abaturage iki kibazo mubona amaherezo yacyo ari ayahe ku ruhande rwa leta ya kongo ivuga ko itazumvikana n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ivuga ko ishyigikiwe n'ingabo z'u rwanda makumyabiri na gatatu nayo ikavuga ko ikeneye ibiganiro na leta kugira ngo ibibazo byayo bijye hagaragara kandi bibonerwe umuti amaherezo murabona ari ayahe ega mugomba kumva namwe mukicara mu mwanya w'abaturage b'abakongomani bamaze imyaka makumyabiri zirenga mu ntambara ibiganiro byarabaye kenshi ntabwo ari ubwa mbere ibiganiro byarabaye ariko solisiyo ntiboneka inyuma y'ibiganiro tena yindi ntambara ikaza urebye neza urebaje abaturage benshi bo muri congo mu bice byose bitandukanye bya congo atari gusa no muri este atwa benshi bashaka yuko intambara irangira ariko congo ikoresheje ingufu zayo atari byo kuvuga ngo ni amahanga ibashyize mu bintu by'ibiganiro kandi ibiganiro byamaze kugaragara yuko nta mwanzuro bifata bigaragara depite ayo bangira safari ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire nuko murakoze radiyo ijwi ry'amerika ni umwanya w'ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu gihe tugezemo twagiteguriwe kandi turakigezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza ukwezi kwa cumi na kabiri gushobora kwitwa ukwezi k'uburenganzira bwa muntu kuko ku itariki ya cyenda y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani umuryango w'abibumbye onu wemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside bukeye bwaho ku itariki ya cumi y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani onu yemeje itangazo ry'uburenganzira rusange bwa muntu ariko rero dusubiye inyuma cyane mu mateka mbere yaho muri leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe itegeko rishimangira uburenganzira karemano bwa buri muturage the united states bill of rights mu cyongereza ryari ryaremejwe burundu risobanuye iki ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika yageze ku bwigenge bwayo mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu imara imyaka cumi n'itatu yose itagira itegeko nshinga leta zayishinze zari ziyigize nizo zonyine zari zifite amategeko nshinga yazo bwite azigenga igihugu cyo cyagenderaga ku cyo twakwita nk'itegeko ngenga abaharaniye ubwigenge bwacyo bari barise the articles of confederation mu cyongereza ryari ryarashyizeho urwego rw'ubutegetsi bw'igihugu cyose rumwe rukumbi rwitwaga confederation congress rwari rugizwe n'intumwa za leta zose z'igihugu ariko nta ngufu rwari rufite ntirwashoboraga gukemura impaka n'amakimbirane by'urudaca byari hagati ya za leta ku bibazo bitandukanye ingero ni nko ku byerekeranye n'imipaka yazo imisoro ubucuruzi gukora ifaranga na pansiyo z'abasirikare barwanye intambara y'ubwigenge bari baravuye ku rugerero ni ukuvuga ngo ninde wagombaga kuzibaha kubera izo mpamvu confederation congress yageze aho ishyiraho indi nama nini yaguye y'intumwa za leta zose bise brand convention kugira ngo ivugurure itegeko ngenga ryariho iyi nama yateranye amezi ane mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu kugera mu kwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi ntiyavuguruye itegeko ngenga ahubwo yakoze undi mwandiko mushya bidafite aho bihuriye na gato uretse gukemura impaka n'amakimbirane byari hagati ya za leta washyizeho n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyose nshyashya kandi zifite ingufu zitari zarigeze zibaho na rimwe arizo urwego nshingamateka congress yasimbuye confederation congress urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu na maison blanche n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga wateganyije kandi n'uburyo zigomba gutandukana kuzuzanya kwigenzura no kugenzurana niwo wabaye itegeko nshinga rishya rya leta zunze ubumwe za amerika tuzi kugeza n'ubu ryemejwe burundu ritangira no gukurikizwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda nyamara rero bamwe mu baryanditse baje kwitwa ababyeyi b'igihugu the founding fathers mu cyongereza basanze riburamo ikintu bo babonaga gikomeye ni uburenganzira karemano bw'abaturage impaka zari zaratangiye mu gihe bari bakiri mu mirimo yo kwandika itegeko nshinga rishya ubwaryo zarakomeje kugera no mu nteko ishinga amategeko congress ya mbere na mbere y'igihugu yatangiye imirimo yayo bwa mbere ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda mu kwa cyenda kwakurikiyeho congress yarateranye yiga kandi yemeza umushinga w'ivugurura rya mbere ry'itegeko nshinga ukubiyemo amahame y'uburenganzira bw'ibanze ntavogerwa bwa buri muturage the united states bill of rights mu cyongereza nk'uko itegeko nshinga ribiteganya congress yahise iwohereza muri leta zari zigize igihugu kugira ngo nazo ziwemeze kandi ziwinjize mu mateka bwite yazo ratification mu cyongereza mbere y'uko uba itegeko rya burundu itegeko nshinga rivuga ko ivugurura ryaryo rigomba kubanza kubona umugisha byibura wa bitatu bya kane bya leta zigize igihugu mbere rero y'uko wemerwa burundu icyo gihe mu mpera z'umwaka w'igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta cumi n'enye inteko ishinga amategeko zazo imwe imwe iwayo zatangiye rero gukora itora maze ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe leta ya virginia nayo ni mu burasirazuba bw'igihugu iba iya cumi yawemeje inteko ishinga amategeko yayo imaze kuwuha amajwi ya ngombwa bityo bill of rights iba ibonye ubwiganze bwa leta zari zikenewe iba rero ibaye itegeko burundu ijwi rya amerika bill of rights igizwe n'ingingo icumi mu magambo make ibuza congress gushyiraho amategeko yemera idini iryo ari ryo ryose ni ukuvuga rero ko leta zunze ubumwe za amerika itagomba kugira idini rya leta congress ntigomba gushyiraho amategeko abangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose uburenganzira bwo kwihitiramo no gukurikiza no gukurikira idini ushaka bill of rights yimakaza kandi uburenganzira bwo kuvuga ikikuri ku mutima cyose nta bwoba bwo kubizira uburenganzira bw'itangazamakuru uburenganzira bwo guterana mu ituze n'uburenganzira bw'umuturage bwo kubaza guverinoma ye ku byo yumva cyangwa abona ko bitagenda neza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage bwo gutunga intwaro budashobora kuvogerwa kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gushinga imitwe yitwara gisirikare ariko igendera ku mategeko umutungo bwite w'umuturage ni ntavogerwa itegeko rigomba kurengera abaturage bose kimwe leta ntifite ububasha n'uburenganzira bwo gusa ku muturage no kumufatira ibye nta mpamvu yemewe n'amategeko bill of rights ishimangira ko leta idashobora guhatira umuturage kwishinja iyo aregwa mu nkiko kandi uyu muturage agomba kuburanishwa mu ruhame n'urukiko rwa rubanda rwemewe n'amategeko urubanza rwe ntirutinde kandi ntirubogame agomba kugira abanyamategeko bamwunganira bill of rights isoza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage butangirira ku bwanditse mu itegeko nshinga bwonyine gusa ariko ko atariho burangirira nyuma ya bill of rights itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryagize andi mavugurura makumyabiri n'atandatu bill of rights yo ntiyigeze ikorwaho na rimwe kugeza n'ubu uko yanditswe icyo gihe niko ikimeze kuki kubera ko nk'uko abahanga mu by'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika babisobanura niyo nkingi y'ukuntu abanyamerika bakomeye ku bwisanzure bwa buri wese kubuza guverinoma yabo kubakandamiza no kugira leta igendera ku mategeko kandi iyubahiriza inabikora koko nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nimuze gucikwa n'ibindi biganiro harimo iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi ibiganiro mwumvaga byari bihagarariwe na edi rwema amajwi yashyizwe hamwe na nadia taha naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire umunsi mwiza
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika